iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi niyedirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mbibutse ko ari ku wa gatandatu umunsi twahariye kwakira amakuru yanyu y'aho mutuye mukatugezaho uko bimeze hanyuma tuna- tukanagaruka no ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose ariko mbere y'uko twakira ayo makuru yanyu mbabwire ko uyu munsi u rwanda rwemeje umuntu wa mbere wanduye virusi ya korona uwo muntu ni umuhinde bivugwa ko wageze mu rwanda ku itariki ya munani z'uku kwezi ku butumwa yagejeje ku banyarwanda abinyujije ku rubuga rwe rwa twitter perezida w'u rwanda paul kagame yagize ati ubwo isi yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya korona tuzirikane abo, abo imaze kuvutsa ubuzima imiryango yabo n'inshuti zabo yagize ati duteye ingabo mu bitugu abakora mu nzego z'ubuzima kandi twifurije abayirwaye bose gukira vuba perezida kagame yakomeje agira ati gukaraba intoki kenshi kwirinda kuramukanya kwirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi kandi tu- tugahagarara ahitaruye n'ibindi yagize ati turakangurira buri wese gukurikiza amabwiriza ajyanye no kubungabunga ubuzima yongeye ko ngo nk'uko bisanzwe tuzatsinda mu- muri ibi bihe bikomeye binyuze mu bufa- tuzatsinda muri ibi bihe bikomeye binyuze mu bufatanye no gukorera hamwe I- akagira ati ibi biradusaba kwitwararika twakomeje kwerekana nk'abanyarwanda mu bihe byose twahanganye n'ibibazo kandi tukagera ku musaruro mwiza ayo ni amagambo ya perezida w'u rwanda paul kagame nyuma y'uko u rwanda rwemeje ko umuntu wa mbere rwemeje umuntu wa mbere wanduye virusi ya korona uwo muntu nk'uko nari mbivuze ni umuhinde wageze mu rwanda ku itariki ya munani mu kanya ndagaruka nakira amakuru yanyu y'aho mutuye
n'ishema ryo kuba mu bwiza bwawe aho nkurumisha ubugingo bwanjye namenye ko ari wowe mutanga bugingo namenye ko ari wowe uwo kwiringirwa ngira ni nyagasani imana mubyeyi wanjye uhorana nanjye undinda mu ntambwe zanjye ngufitiye ituro akira umutima wanjye uwawe nawe uwanjye Woo! What
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema iyo ni indirimbo warakoze y'umuhanzi w'umunyarwanda jile sentore kuri telefoni ifite abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kutugezaho amakuru y'aho batuye reka duhere kuri jerome wirwe neza uri he uri he jerome
ndi mu gisagara cya ndi muri ndi burundi mu gisagara cya gitega muri komine gitega umutumba wa mugutu agacindira umugegeri ni amahoro
yego n'amahoro n'amahoro Eh, icyo wifuza kutugezaho ni cy'uyu munsi
yego ni uko ngaha aye mu ntara ya gitega eh, haheze iminsi iki- itari mike twerekana ubuhinga bushasha bw'ukugene eh, umurimyi ashobora kwitunganya agatera igitoki neza akongera agasoroma akimbura Mm.
nibyo tumaze n'igihe twerekana uburyo umuntu ashobora eh, kurima akongera ag- ag- akimbura neza bitagoranye mubikora gute none Mubi- mubikora mu gute bijyanye n'igikorwa
mubikora gute
mbo nsanzwe ndi n'umurimyi wabyo eh, ngeze ku nguni zifita ku mu- ku majana indwi na mirongo umunani Mm.
ego nkaba nsanzwe ntanga n'inyigisho eh, z'ukugene ushobora gu- kurema icyo gikorwa hama ukongera ukagisoroma kuko turasanzwe dufite n'ubuhinga bw'ukugene dushobora kuganya ya ndwara ya ruhonyoritoki yuzuye mu mirima y'abanyagihugu Eh, nakubazaga nyine ubwo buhinga muko- mubukoresha gute bukora gute
ubwo buhinga eh, tubukoresha mu kwimba ikinogo hanyuma ukongera ukagitera hama uga- ukagikurikirana kugira ntigishobore kurwara ya ndwara ya nyabitoki kuko iyo utakoresheje ubuhinga icyo gikorwa cy'igitoki neza ngo ushobore ku- ku- ntushobora kugitera kandi ngo wongere wimbure bisaba ko utegereza kuba ufite eh, ubuhinga nyine twebwe dusanzwe dukoresha eh, kugira dushobore kwimbura imirima yacu eh, ishobore kuba ime- imeze neza cyane kuko iyo udafite ubuhinga eh, abenshi ba- iyo udafite ubuhinga ukoresha ah, bihita- bitera ya ndwara ya ruhonyabitoki
urakoze cyane jerome aho ngaho mu ntara ya gitega mu gihugu cy'u burundi kandi ugire wikendi nziza
ndabashimiye cyane ku bw'ibya amerika no hanyuma mudohere mu ntera kamo imana ibahezagire nawe guhezagire radiyo muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni mfite na louis michel ku kamonyi wiriwe neza
wiriwe muraho ubwo uraho edi rwema yego
amakuru edi rwema amakuru ni meza bite wowe
Ah, twebwe twahungabanyeho gatoya ariko ntabwo twakita intege Mm.
twahungabanye tumaze kumva kiriya kivura muheto bagenzi banjye cyageze mu rwanda Koro- ariko noneho coronavirus niyo uvuga korona virusi ni imvuga Mm.
ariko noneho wumvise impanuro nyakubahwa perezida wa repubulika yatanze maze kuyisoma mu kanya kabisa rwose buriya abanyarwanda twagutse twahagaze Mm.
ntabwo mubeshya twayumvaga iyo ngiyo ngiyo Mm.
ariko noneho tuba tugiye kumva twumvageze hano muri kongo iruhande rwacu tugiye kumva twumvageze muri kenya turatangira turavuga duti umuturanyi burya ngwiya arwaye ibinyoro ugurikira uri umunyarwanda uwo mugani urawuzi Mm.
ariko noneho ntabwo ariho byaturutse noneho ivuye ivuye mu buhinde Mm.
yageze hano mu rwanda gusa ngewe naje ku- kwibaza ariko ku mutima wanjye nsanga uriya uriya mugabo yaje muri iriya ndege ni ukuvuga ngo abari bayirimo bose Mm.
ubu ngubu nibagaragare bajye kwa muganga bagaragare n'inama bagira ikindi Minisite- abantu bose mini- bazi ko minisite- ba- bahuye nawe minisiteri y'ubuzima yavuze ko yamaze kumenya abantu bose uwo muntu ashobora kuba ah, yaregereye cyangwa se yaragize uko ah, ahura nabo ku buryo nibaza ko bose ubu ngubu bashobora kuba bashyizwe mu kato k'iminsi nibura ah, cumi n'ine
neza cyane rwose birashimishije cyane minisiteri y'ubuzima imaze kuvuga ko abo bantu bose yahuye nabo yatuguye ku mutima hasigaye ubu twahagurutse amabwiriza yatanzwe twayashyikiriye buri munyarwanda wese kuko sida yaraje ituruka iyo ngiye ikamera njya turunga iyo ngiyo mu- mu kanya n'ako guhumbi iri kwira isi yose none iyi muheto nayo irimo kuzamo ko sida yaje nayo mu kanya gatoya yaba kwira isi ni ukwirwanaho rero abanyarwanda rero gucika intege banyumva waba minisitiri wa- dogiteri minisitiri w'ubuzima yatubwiye twamwumvise ahasigaye nimutwihorere ni ugukurikiza izo ngamba nk'uko minisitiri yabivuze ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda yabyanditse kuri twitter mugakaraba intoki kenshi mukirinda kuramukanya kwirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi kandi mugahagarara ahantu hitaruye
ndaye nguku ubwo nta kundi abanyarwanda babazi uzi ko tuzi gukurikiza inama twahawe icyo ni icyami yashaka kuvuga aka kabiri ni akabazo ngewe nkubaze Mm.
hagati mu makuru mwaduhaye mwatubwiye umudamu w'umupasiteri ni umupasitoro aba ariko mvuga Mm.
uwo mudamu numvise ari umunyarwanda ariko yibera aho ngaho umenya ari natirarize amerikeni Mm.
numvise ngo yareze u rwanda arurega urupfu rwa rw'uriya mwana witabye imana hariya i kigali uramuzi kizito mihigo
noneho Mm.
urwo rupfu arurega u rwanda ariko ukuntu yareze u rwanda ngo yandikiye nyakubahwa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald aho nari trump ndi maze kubyumva naribaje nti ariko se ubundi koko eh, perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ah, ah, ikindi gihugu ubwo ni ukuvuga ngo ah, yegeye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ni ukuvuga ngo uwo nawe nawe ya- yareba mugenzi we wo mu rwanda Mm.
noneho nkavuga nti ese perezida wa leta zunze ubumwe za amerika aca imanza icyo ni icya mbere icya kabiri nibajije uriya mudamu ari muri amerika uriya mwana kizito amaze gupfa u rwanda rwakurikiranye urupfu rwe bana bitangaje kandi uriya mudamu yaravugaga ngo ntabwo yemeye ibyo u rwanda rwatangaje ngo afite ibindi bimenyetso none se ibyo u rwanda rwatangaje rwari ruhari ndavuga nti ibimenyetso uriya muntu uri muri amerika afite byaba ari ibihe Nge- ngaka akabazo nibajije niko yagira ngo mubaze ibyo bimenyetso yaba yarabonye ariko kandi u rwanda rwo rwatangaje ko kizito mihigo yapfuye uko byagenze urupfu rwe warabyumvise uriya mudamu mwa- muzamudushakire adusobanurire ibyo bimenyetso yaba afite naho yabivanye ni iki wagira ngo mubaze edi rwema Urako- urakoze edi rwema urakoze- wikendi nziza urakoze cyane louis michel eh, ibyo uwo mudamu yavuze mwarabyumvishije ahubwo hari n'abandi banyarwanda nabo bandikiye perezida trump iyo nkuru yabo turimo turayikusanya tuzayibagezaho ku munsi wa mbere
urakoze cyane edi rwema turi kumwe turi kumwe turi kumwe radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni mfite na diyodone wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ubu mperereye i huye ihuye ni amahoro
Eh, i huye ni amahoro rwose turashima imana ahahoze nubwo yitwa nyine ubutare harimo ibintu by'ibibazo byinshi cyane Mm.
Eh, duterwa na kiriya cyorezo cya corona virus ubwo twari tuzi ko tugiye kureba mace tujya twumva amakuru ko mace yahagaze ferwafa yat- am- Abo imaze nyine- gutangaza ko imikino yose ihagaze
yego Mm.
Evo, dufite ubwoba ariko nanone nta kundi tugomba gukurikiza amategeko amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima yatangajwe Mm.
hanyuma tukajya no ku bigo nderabuzima mu gihe umuntu cyangwa tukaba mu ngo zacu tugahama- tugahamagara eh, rimwe rimwe kane mu gihe wumva ufite ibimenyetso bya bya kovide cumi n'icyenda Mm. ibimenyetso u- urabizi
Eh, ibimenyetso bagerageje kubidusobanurira twabyumvise ubu turi kugenda tu- tubishyira no mu bikorwa wenda mu gihe u- ugiye nko gutega ukabanza ugakaraba mu gihe ugiye gusuhuza umuntu ntumukore mu biganza eh, Mm.
mm.
hanyuma kuri ibyo bimenyetso wumvise bakubwiye ni nk'ibiki
Eh, ibyo bimenyetso ni nko kugira inkorora y'akayi kugira ibicurane Mm.
gucika intege Mm. umuriro Eh, ni mwinshi ibyo bimenyetso twagiye tubona no ku mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane twagiye tujyaho kuba ufite umuriro mwinshi ah, Eh, kuba ah, ubabara iyo u- u- cyangwa se ku- kubura umwuka
yego n'igihe ugiye nko gutamira ukumva rwose ntabwo Mu ibiryo bimanuka, mihogo harababara.
cyangwa amazi ugiye kunywa amazi ukababara mu muhogo cyane ibyo byose uma- ume- wumvishe ufite kimwe muri ibyo ngibyo ni ukwihutira ugahamagara inzego z'ubuzima hanyuma zikaba zaku- zagukurikirana zikaba zagufasha Mm. ndagushimiye Yego, cyane yego, mwakoze.
Dieudonne Nanjye ndabashimiye cyane ugire umunsi mwiza aho ngaho mu mujyi wa Huye
yego yego nawe kandi nsuje n'abantu bose bo mu mujyi wa huye n'abanyarwanda bose muri rusange
urakoze cyane kandi ugire wikendi nziza iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema ikiganiro ni muri isanga nk'uko maze kubimenyera kuwa gatandatu tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru y'aho mutuye kuri telefoni mfite jean claude wirwe
mwiriwe mwiriwe edi rwema uri hehe
Eh, iminsi myinshi iminsi myinshi iminsi myinshi
ewa ngo muravugana na wa mukunzi wanyu hadiya ijwi rya amerika ngo Jean claude mu burasirazuba bw'u rwanda aho ni mu karere ka ngoma mu murenge wa gasanda mu kagari ka cyerwa mu mudugudu wa rurema ya mbere ndakumva ni amahoro
ni amahoro ni amahoro ariko usibye ko iyo ndwara rwose korona virusi ariyo yakomeje kutubambisha cyane ubona ko na hano mu karere ka ngoma abayobozi bahagurutse n'abaturage kandi ubona ko bari kugenda bagezwaho amabwiriza y'uburyo bagomba kuyirinda Mm.
ubu ngubu iyo ugeze hano ku biro by'umurenge wa gashanda ugomba kuhasanga kandagira ukarabe Mm.
wagera ku nzu z'ubucuruzi ku maduka buri muryango ufite kandagira ukarabe Ah, ku- ku bantu ku- ku bantu batazi kandagira ukarabe ni ivuze iki n'iki
kandagira ukarabe ni igiku- nawe urwogero na- nawe urwogero ni ikintu kiba giteretse imbere y'umuryango indobo n'ibasi n'isabune n'amazi meza hanyuma wahagera mbere y'uko winjira muri iryo duka cyangwa se ubonana na mugenzi wawe ukabanza kuba wakarabye intoki nibura amasegonda makumyabiri
Eh, eh, amasegonda makumyabiri yashira nyine Eh.
noneho kandagira ukarabe ni uko ni ukuvuga ngo buri duka buri rugo n'ubundi byari bisanzwe ari umuco wo gukaraba ariko noneho nako byashyizwemo imbaraga kubera iyi ndwara Mm.
aho kuri uyu munsi hamaze kuboneka uriya munyalibiya uwayizanye Umu- umuhinde ntabwo ari umunyalibiya umuhinde Mm, uriya muhinde kuba yabonetse rwose urabona ko abantu bahise babikangukira cyane mm, na hano mu murenge wa gashanda no mu- hano mu karere ka ngoma kose muri burasirazuba mm.
impanuro ziri gutangwa buri kanya amabwiriza kutajya ahantu hari abantu benshi Mm, kudasuhuzanya mm, na kutitsamura mu ruhame rw'abantu mm.
mbega ukuntu uri kubona ko mbega abanyarwanda nabo bakanuye bari maso nta bintu byo gusinzira ngo twirare Mm,
Eh, kabisa urabona ko eh, na rwema icyo nakubwira atyo mm.
kereka byibuze nkohereze nk'amafoto nibwo wareba ukuntu zikandagira ukarabe ziri ku murongo ubona ko n'umwana w'imyaka ibiri ariko wagera agahita amenya icyo gukora ko ari ukwita akaraba mu ntoki ako kanya Ama- amafoto twarayabonye muri za gare n'ahandi hose aho ah, berekana ukuntu abaturage bashishikariye gukaraba intoki
cyane rwose gukaraba mbega iyo uhageze hano muri uyu murenge wa gasanda wo muri abirasirazuba mu karere ka ngoma Mm, uri kubona ko aba ari abayobozi ari abaturage uri kubona ko bakangutse bavuga ati iyo iyo ndwara y'agasiga umwaka tuyihashye nubwo nahoze mu mwanya numva impanuro ba minisitiri w'ubuzima yatanze avuga ko ku muntu ufite imyaka mirongo itandatu iyo ndwara ishobora kumuzahaza kurusha ufite imyaka makumyabiri n'itanu mm, ariko n'ubundi ingamba ni zimwe kandi no kuzirinda tugomba gufatanya twese muri rusange nta n'umwe wigize ntibindeba urakoze cyane jean claude ngoboka aho ngaho noneho andi makuru nakubwira Eh, nyarutsa nu- ni uko n'ubundi muri uyu murenge wa gashanda ari umwe mu mirenge cumi n'ine igize akarere ka ngoma ukomeje gukataza mu iterambere ubu ni ukuvuga ngo bagiye kubakira abatishoboye babahe inzu zo kubamo zigezweho mu kagari ka kerwa hagiye kubakirwa abatishoboye umuntu mbega udafite ahantu ho kubona mba utagira ikintu na kimwe ubu bagiye kubakirwa abandi nabo bakirwe ubwiherero bugezweho
ndagushimiye Eh, cyane jean claude ngoboka mu karere ka ngoma kandi ugire wikendi nziza udusuhuriza abakunzi b'ijwi ry'amerika aho ngaho
cyane baragusuhuza na forodisi nambaje umuyobozi w'akarere ka ngoma nawe abagusuhuza cyane na executive wacu w'umurenge wa gashanda buhiga josuwe n'abayobozi b'akagari ka kerwa bose kabisa ewana barabasuhuza cyane barabemera baba bakuntumyeho
cyane bavuga ati cyane kandi ugire wikendi nziza
ubwo ni ngoboka mu karere ka ngoma mu ntara y'uburasirazuba mu murenge wa gashanda ramba ramba
nawe rambebe rwema radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema kuri telefone dufite na Theogene wiriwe
mwiriwe mwiriwe neza uri hehe
ndi rurindo mu rwanda ni amahoro
ni amahoro turashima imana ariko nyine Eh, ntago habura ya ndwara niyo iduteye ubwoba eee umva mm,
hasi ibintu numvise ngo mureyase naho yarahageze
imaze kugera mu gihugu cy'u rwanda imaze kugera mu gihugu cya kenya ah, ya- Eh, yageze muri etiyopiya urumva ko ah, mu- muri kongo yagezeyo urumva ko akarere nako ubu ngubu kugarijwe
eh, we, nta kundi nyine turagumya twihangane hari igihe buriya yazakira Mm,
saba unsuhurize nuza tomasi kamirini nzamusuhuza ugire wikendi nziza
eee kandi murakoze ko numva se wabuze umwuka
eee ari akazi narindi gukora
sawa sawa ugire wikendi nziza
eee namwe yego radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite na gordiye wiriwe gordiye ndibaza ko dushobora kuba twamubuze kuri telefoni ariko dufite joseph wiriwe neza
Eh, amahoro amahoro edi rwema amajyepfo y'u rwanda aravuga iki
Eh, turaho turaho rwose uretse i- iyo nkuru igiye itugeraho iteye ubwoba iyo ndwara ya korona Mm.
aho ubundi ahandi ho byagendaga da ni ugukurikiza impanuro babahaye
Eh, ariko mbanje ku- rwose kukwifuriza kugira impagarike n'ubugingo nawe no
Eh, Mm.
ubwo rero nkavuga nti iyi ndwara ya korona ahubwo ni ukujya ku ku bipfukamiro tugasenga kuko twayivugaga mu minsi yahitiye yavugwaga mu bushinwa Mm.
natwe tugahagarara tukavuga tuti ese ko n'umuyaga arinda kumirwa aho serwakirayo ntizayitu- ntizayizana ahubwo njye ndabona kabaye ahubwo serwakira yaje Eh, amasengesho ntahagije gusa ariko ni ugukurikiza n'impanuro muhabwa mu- mukazikurikiza hanyuma tukareba uko bizagenda
Eh, rwose cyane cyane dushishikaye na- aho- ariko na- ndavuga nti ese ko bavuze iriya mukandagire ukarabe Mm.
tugakaraba intoki kuko nibyo ariko rero se ko a- a- biba bivugwa ko u- uwayanduye iyo a- a- a- agize igikoresho akoraho u- noneho na- yaba yi- yitsamuye cyangwa se yipfunnye noneho yakora kuri icyo kintu ugikozeho nawe akandura Mm.
none nkaba mbona ko hariho uku guhererekanya amafaranga tugura ibintu mu mabutike mu masoko nta kuntu ushobora kuba urwaye iyo ndwara ngo nuramuka witsamuye cyangwa se wipfunye bi- nujya guhaha habe hari ikindi kintu cyagufasha gukora gu- gufata ayo mafaranga utayakozeho Mm.
urumva ko ibyo bintu nabyo ni ibibazo Eh, ni ibibazo biri mu buryo kandi bushobora, ni- eh, gutuma yandura vuba byihuse Eh, ni ni ibibazo ni nayo mpamvu ah, ibihugu bitandukanye bifata ingamba zikomeye zirimo no kubuza abantu kugira aho bajya nibura igihe cy'ibyumweru bibiri ni uko byagenze mu gihugu cy'ubushinwa ubwo bafungaga umujyi wose wa wuhan bakabwira abaturage babo kutagira aho bajya ntibasohoke kugira ngo uko gukwirakwira kw'indwara bidakomeza Ah, niko byagenze mu gihugu cy'ubutaliyani aho igihugu cyose bategetse abantu bose kuguma mu mazu yabo ntihagire aho bajya rero ndibaza ko no mu rwanda nibiramuka bikomeje kwiyongera ingamba nk'izo bazazifata hano muri leta zunze ubumwe za amerika amashuri yatangiye gufunga ndetse ah, abakozi benshi barimo baragirwa inama zo gukorera mu mago yabo ubwo ndibaza ko nibikomera izo ngamba no mu N'amakuku.
rwanda zishobora kuhagera
Eh, n'amasoko ahagarare n'aya mamodoka tugendamo urabona ko abantu bahurira mu modoka eh, nk'izi z'amamodoka manini urabona harimo abantu benshi hagize uwij- hagize uyijyamo urabona ko yakorora yahumeka mbese ni ibibazo muri make ni ukwitegura kuko ah, ubwo yageze mu gihugu ishobora kwiyongera ubwo ni ukwitegura mukaba mufite ibintu byangombwa mu nzu mu mago yanyu igihe ibyemezo bikaze byo kubwira abaturage bose kuguma mu mazu yabo nibigera muzabe mwiteguye
aha yewe yewe ni ibintu be- birakaze ndabona rwose Yeah, nta- ntabwo byoroshye ni ikibazo gikomereye isi
Mm, ni ugusenga du- dufatanyije ahubwo rwose na bamwe batasengaga b'abapagani ni ukugaruka bakajya mu masengero Eh, ariko nanone ukurikiza amabwiriza baguhaye amasengesho yonyine ntabwo ahagije
Eh, uzi ko na za cyane kiliziya rwose.
bazi- ba- ba- ba- bazifunze
Eh?
na za kiliziya zarafunzwe imaka bahagaritse abantu kujyayo urumva ko bidahagije gusenga gusa ahubwo no gukurikiza inama muhabwa ah, n'ababizobereyemo kugira ngo iryo kwirakwira ry'iyo virusi ridakomeza
Eh, bigiye kuba ikibazo rero nk'aha twabagaho ku munsi ku munsi ubyuka ujya guhiga ni ibibazo Mm, ni ibibazo bikomeye cyane
Eh, sawa sawa ibihe byiza Edi Rwema ndagushimiye cyane joseph Eh, ariko tuburanyeho uracyabyibuka bya bindi humura reka tuve reka tuve mu kibazo cya virusi
Eh, sawa sawa sawa ye, turebe ko Eh.
twabona agahenge okay ura- ugire wikendi nziza aha twese hamwe hamwe nta ribi okay radiyo ijwi rya amerika kuri telefoni dufite na david wiriwe neza
mwiriwe neza Edi Rwema yego uri hehe
Eh, nk'ibisanzwe ndi mu ngororero ahitwa kuri Mbuye ni amahoro
Eh, ni amahoro gakeya kubera imvura imaze iminsi hari hari umuvandimwe nabonye mu gitondo Eh, wasenyewe n'ibiza wa- ari atuye mu kagari ka rususa mu mujyi wa ngororero aho yari yagiye gusenga Eh, nyuma baza kumuhamagara bamubwira ko inzu ye yaguye kubera iki kubera imvura nyinshi se
Eh, imvura nyine imaze iminsi igwa muri kano karere kacu eh, amatafari yanyweye amazi ano matafari yo hasi Eh, hanyuma rero mu gitondo mu masaha ya saa mbiri eh, nanyuze nanjye ngiye gusenga ariko eh, we yari yagiye cyakora ku bw'amahirwe nta muntu byahitanye cyangwa bimukomeretse eh, kuko iyo nzu yaguye nyine bagiye gusenga Eh, andi makuru rero yo nasanzwe nta nta kintu gikaze gusa nyine ni ayo ngayo n'abandi bari kuvuga ya kovide cumi n'icyenda yageze mu rwanda Eh, ariko hari ikintu nshaka kubwira abantu ejo bundi nari ndiho mvugana n'umuganga kuri radiyo y'abongereza niho eh, dutegura ikiganiro cyacu uyu munsi mu gitondo ariko eh, tugerageza kumusobanuza buryo ki ino ndwara umuntu yayitwararikamo ariko mu kintu namubajije nibuka yabashe kunsobanura nkacyumva Ah, yambwiye ko ingamba zafashwe ari nyinshi mu kugerageza kuyirinda ariko asubiramo ikintu nakunze cyane yarambwiye ngo ibyo dukora byose nitwibagirwa gukaraba intoki kenshi gashoboka ngo nta kintu tuzaba turi gukora Ah, njye nabyumvise kuri radiyo y'igihugu mu masaha yashize bavuga ko nyine eh, yagaragaye ku muhinde uri mu rwanda ariko uri gusanga abantu benshi bacitse bacitse urondogoro bamwe bakavatiniye ibihe bya nyuma n'ubuhanuzi ye ubuhanuzi nabwo bushobora kuba bwo ariko noneho abantu bitwarwa n'amarangamutima yo kuvuga ngo "Ah, ngo se hari abari kuvuga ngo ntabwo naca ku muntu namusuhuje namubonye iki ariko tumenye ngo nimba icyorezo cyaje bakavuga bati "Ah, mwirinde gusuhuzanya mukarabe kenshi mukore i- isuku Eh, nizo ngamba nyine niko bigomba gukorwa naho ibyo kuvuga ngo sinaca ku muntu ngo ntamusuhuje ndi guha ubutumwa abantu babwira ngo "Ni- icyo ubona mugenzi wawe hita utekereza ko ashobora kuba arwaye na- cyangwa se nawe utekereza ko ushobora kuba urwaye ukamwanduza ibyo kuvuga rero ngo nta kundi ngo twabigenza ngo ntabwo nareka nko gusuhuza abantu uramusuhuza ayifite urarwara urapfa kandi gusuhuza Kandi- ntabwo bivuze ku- gu- gu- kumufata mu ntoki
Eh, ntabwo bivuze kumufata mu ntoki buriya uretse ko wenda nyine abantu twe tutagirirwa amahirwe yo gutembera ariko muri kiriya gihugu eh, cyo mu majyaruguru y'u rwanda nabonye hariyo umuco mwiza pe baturusha no gushyikirana n'abantu baturusha n'urugwiro pe ariko nta muco uba wo gusuhuza umuntu u- umusuhuza umukora mu ntoki gusa aho umuntu wese uguciyeho yaba akuzi yaba atakuzi aragupopera aragusuhuza akakubwira ati salama akakubwira ati bwakeye gute ariko usanga abantu benshi mu rwanda bari gutwarwa n'amarangamutima yo kuvuga ngo ni wo muco wacu nta kundi twabihinduraho nyamara tubona ko hari ibintu byinshi byagiye bihinduka mu muco wacu rimwe na rimwe ntibigire icyo byangiza reka rero mu rwego rwo kwirinda abantu birinde kuvuga ngo ni umuco ngo ni wo muco wacu kuko burya umuco iyo waje n'ikibazo nyine ugomba guhinduka urakoze cyane david kandi ugire wikendi nziza
Eh, murakoze cyane ijwi rya amerika turi kumwe radiyo ijwi rya amerika kuri telefoni dufite na arma wirwe neza ni amahoro uherereye mu gihugu cy'u Burundi ndabizi
birashika birashika hanyuma se kuvuga gahoro ntabwo tukumva neza
mwari kugenda kumva ndakumva edirwini ntego ngaho icyo wifuza kutugezaho ni iki
muri bimwe ndashaka kugaragaza nta byinshi nagaruka kuri icyo cyorezo cya cya virusi ariko nanone bakomeza ibihugu byinshi bi- bigerageza kureba uburyo bwa byahita bya birondora umuti naho kugira ngo kuko ni ibihugu byinshi ariko biranahomba cyane bivanye ni- na cyane cyane mu bya siporo ibihugu byinshi bi- biri ko wenda bigiye guhomba kubera icyo virusi hano n'abantu benshi bari kurapfa hirya ariko ngarutse rero ku kibazo cya ba makuru bagenzi banyu bafunze kandi bamaze igihe kirekire ariko mbabarire kuba ndi kuvuga buhoro buhoro ni kurangira hafi y'abantu urumva nyabacu byumva ariko ndashaka kuvuga ku kibazo cy'abamisha makuru iwacu iwacu mu by'ukuri ni akarenganyo kamwe katagira aho gafatiye katagira ishinge na rugero by'ukuri bari bakwiye kurekura bari bapfasoni bafungiwe inzirakarengane kuko nta na kimwe bakoze bakoze umwuga wabo wabo ubarekurira n'amategeko kandi icyo gihe babiherewe uruhusha na guverineri w'intara ya rubanza ariko umuntu uwo bazaba bari mu kindi cyaha ariko kitagifashe by'ukuri ngasaba uriya butegetsi bw'ujumbura kubworekura bariya bamisha makuru bagasubira mu ngo zabo kuko ntacyo bariko barazira hanyuma ndakomeza ndakomeza U- u- unyarutse ariko ndashaka ku eh, ariko gato gato cyo ku mwanya ntu- ntunshyiremo nk'uko bamutima kuba ndashaka kugaruka kuri icyo cyegeranyo eh, cy'abahinga bawe ni eh, bari koragira ku byerekeye ku burundi by'ukuri narumvise uriya mu- uriya waserukiye u burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni ariko aramagana avuga yuko eh, nta ibirego byose batanze ku ku burundi ko byose ari ikinyoma nyakubahwa mwinshi makuru ndashaka ndakubaza uri- uri muri amerika urazi ibibazo bi- bibera mu burundi ubu ndashaka kukubwira nti bariya basirikare uwo ko- aza kuvuga ko ata- akagateka kazina umuntu karatwara hohoterwa mu gihugu cy'u burundi abasirikare mirongo itatu ni- n'indwi batashye ku munsi wa mungu ubabaza icyo baziye ni iki ni iki abantu bari barapfa muribuka hari umuntu yapfuye mu mugamba yishwe n'abapolisi yazize iki yazize iki no kwamenyesha amakuru by'ukuri mu gihe mu- uriya mugabo sinzi nk'ukuntu nari kuba namufata by'ukuri kuza kudendekanya avuga yuko eh, nta gateka kazina muntu mu burundi kari karahungabana mwibuke ibintu byabaye muri bujumbura rirare muri bujumbura rirare harabaye ibintu byitwa ngo ni igitero by'abantu barishwe ku murongo uno munsi mbega abo bafashe urambwira by'ukuri bari he bari he iyo abacyari yaba barabarwanye koko nk'uko babivuga baba baci- abo bafashe baba baciriye urubanza gukirira ariko abo bafashe bahise babisha bamwe bose bahise babica kuko umugambi babatumye wenda ntacyo ntibawu- ntibawushikanye by'ukuri aba aba bantu barenga hafi mirongo ibiri na bishwe kandi batumwe nu- n'abantu twese turi mu gihugu turabigiye kubamisha Mm, Ar- aruma Ar- aruma aruma izo mpungenge zawe ndazumva ibyo bibazo wibaza twakabaye tubifitiye ibisubizo ariko twagerageje kenshi kuvugana n'inzego zishinzwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi bagenze kugira icyo babivugaho ndagushimiye cyane ibyo ibyo Edi Rwema ibyo ibyo Edi Rwema ndabizi neza ko nta muntu n'umwe mu nzego z'u- z'uburundi ashobora guha ijambo ry'inyamakuru noneho murabizi ibyo babafunze murabizi ko babafunze bafunze radiyo zose umwanya mwiza wo- babaha ijambo gute kandi barabafungira amaradiyo barafite igituma babafungira n'akabongeshamakuru ubu baravuga ko uri kubabwira mu ibarabara baravuga ko n'ubundi amaradiyo bazoyugurura n'ibyo bakeneye wese bazoyugurura inyuma y'amatora arangiye barabyumva barabyumva ko hari ikibazo hari ikibazo n'akabongeshamakuru ndagushimiye cyane aruma ibyo bibazo wibaza nk'uko nari mbikubwiye biragoye kubibonera umuti ariko twizere ko umunsi umwe abategetsi mu gihugu cy'u Burundi bazikubita agashyi hanyuma ibyo bibazo abantu baba bibaza bakaba bashobora kubitangaho ibisobanuro banyujije ku itangazamakuru ugire wikendi nziza
murakoze inama
Why aren't you dancing? The call you can do better. Sogea nikushike, mami njoo karibu nami. Ngwino ngufumbate, maze tuwukate. Nyemerera none, mbikwereke byose. Sawe sinkubagana. It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. I won't be rude. I'm a gentleman. Yeah, moody mood. One, two. Kuri kidding, I'm gay. uri show kuri dancing mbe wabagahe lady ko nari narabuze uwo duhuza nkawe Don't worry, just be cool. Oh, It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. It's just a dance. I really like it. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. Baby. I wanna see you dancing. It's just a dance. Thank you, darling. I wanna see you dancing. Thank you, sweetheart. It's just a dance. Oh, baby. I wanna see you dancing.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isangane kuwa gatandatu umunsi tubaho urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru y'aho mutuye ariko nanone tubibutsa ko u rwanda rwemeje umuntu wa mbere wanduye virusi ya korona uwo muntu ni umuhinde wageze mu rwanda ku itariki ya munani z'uku kwezi kuri telefoni turi kumwe na eduard wiriwe
mwiriwe uri hehe
ndimo minazi mu karere ka gakenke ni amahoro
ni amahoro bisanzwe Mm, icyo wifuza kutugezaho ni iki
Eh, nifuzaga nyine gutanga ibitekerezo nk'uko bisanzwe Mm.
Eh, ubu ngubu nyine nk'uko mu rwanda mumaze kubivuga hari icyorezo cya korona vayirasi nifuzaga gukangurira abanyarwanda bose gukomeza gukurikiza amabwiriza bari guhabwa Mm.
ajyanye cyane n'isuku Mm.
no mbese no- no- na leta y'u rwanda nayo buriya igakomeza ingamba cyane zo zo gukangurira abaturage no kubigisha cyane ku buryo mbese birinda ku- kujya hamwe nk'uko bisanzwe n'ibintu byose bisaba eh, gukorera hamwe bakaba bareba ukuntu bafata imyanzuro ku buryo iyo ndwara yakwirinda gukwirakwira nk'uko mumaze kubivuga uri kumva ku it- kuva ku itariki umunani kugeza uno munsi hari iminsi itanu kuko mu minsi itanu uwo muntu yahuye n'abantu benshi ubwo rero mu gihe turi bari kureba uko byagenze twafata ingamba tugafata nka bya byumweru bibiri tukaba twirinze buri muntu ari hafi ari iwe ni abantu batagenda badafirikira cyane kuko n'izo ngamba ndi kubona zakoroshya noneho umuntu akaba yaba leta y'u rwanda yamaze gufata gahunda y'uko icyorezo kimeze urakoze cyane gusa twibutse ko bakanguriye abaturage gukaraba intoki kenshi kwirinda kuramukanya kwirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi kandi ugahagarara ahantu hitaruye
ibyo rwose abantu benshi ndi kubona bari kubikurikiza ariko kubera n'umuco harimo abatarumviye gahunda yo gusuhuzanya batari kubyumva neza ariko ndi kubona kubera ko bamenye ko cyageze mu rwanda ndi kubona abantu bose abenshi babyumvise babyumvise ahubwo ikindi nakangurira abanyarwanda ni ukwirinda abantu bashyiramo ibyabo nka gahunda bakavuga ngo ni iminsi ya nyuma ngo ni amasengesho ngo ni ibihe bya nyuma ariko ntabwo ibyo aba ari byo ndi kumva abantu twashishikariza tukamenya gukurikiza gahunda murakoze urakoze cyane eduwari kandi ugire wikendi nziza namwe radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite na octave wiriwe neza uri hehe rwema ndi ayowa muri amerika ni amahoro ni amahoro icyo wifuza kutugezaho ni iki
nashaka kuvuga utuntu tubiri mbere y'uko mpita korona vayirasi akantu kamwe ndashimira thomas kamiri ko basubiyemo ya nkuru y'ibyerekeranye n'abategetsi b'u rwanda n'uburundi uburyo batwara iriya nkunga ikagaruka inaha bahinduye titire ntabwo ari abanyarwanda n'abarundi ahubwo ni abategetsi b'ibyo bihugu ndashima noneho ikindi hari muri isanga yo kuwa kane aho bavugaga ku murwi severi ku rubuga magana cyenda mirongo icyenda na kabiri kandi mu makuru mba numva muvuga igihe twaragakosoye murakoze cyane kuri virusi ndavuga utuntu dutatu kamwe nubwo nanjye nyine nta nta ntavuga ibyo by'iminsi ya nyuma nubwo ntanabihakana ariko nemera siyanse cyane ndashimira itwita nabonye niba ariyo koko ya perezida Trump avuga ko ari ugusenga ariko njye nanashimira imana kuko ndakubwiza ukuri ubukana ifite mu butaliyani yiba aribwo ifite mu rwanda amarira aba ari menshi
birimo biragerayo ntiwamenya ni ibibazo noneho mbwira abanyarwanda utuntu tubiri ntishimiye kimwe hari inkuru mwatugejejeho ejo y'ukuntu kandagira ukarabe yaguraga ibihumbi cumi na birindwi biri mu bihumbi mirongo ingahe ntabwo byakabaye byiza ko bihishe inyuma y'ikiza ngo bazamure ibiciro bene kariya kageni si mu rwanda gusa ariko na hano muri amerika uzi ko ubu ngubu kubona ibintu muri za gorosari sitozi bikomeye
ibyo bintu ejo nyine mu rwanda ariho numvise igiciro kikubye hafi kane akanyuma nasorezaho ni ubwo nubwo bari gushishikariza abahuye n'uriya muntu kugira ngo baze nabo bipimishe ariko iriya ndangamuntu cyangwa se ikarita imuranga niba ariyo koko niba ari leta yaba yabikoze ntabwo byaba ari byiza kuyisakaza kuriya kuko hari andi maleta arabaza amubaza ubwe abo bahuye cyangwa nabo akababaza ariko umwirondoro w'umuntu kuwuzungurutse ahantu hose ngewe nabonye byambabaje ntabwo byanejeje na hano muri leta zunze ubumwe za amerika birinda kuvuga abantu abo aribo keretse wenda abantu ubwabo babyivugiye ariko kenshi na kenshi umuntu aba akeneye icyo hano twita purayivesi ni ukuri urabona nk'aba badepite nyine barabyivugira bati twishyuze mu kato birumvikana ariko nk'uriya ntabwo iriya ndangamuntu mu rwanda barebe uko babigenza bari kuyihererekanya murakoze urakoze cyane octave kandi ugire wikendi nziza nama radiyo ijwi rya amerika kuri telefoni turi kumwe na nduwimana wiriwe nduwimana
yego bite
yego ndabumva cyane yego icyo wifuza kutugezaho ni iki
yego icyo nifuza kubagezaho ni kimwe ni inkuru uriko iravugwa yuko korona virusi yageze mu kibanyi cy'u rwanda yego
bakaba batubwira yuko twotegerezwa kuyikingira nko gukaraba ngo kuramukanya hano mu burundi hamahabwa ati none ko tugize iminsi itura nk'ibintu by'amazi kandi bakadusaba kuyikingira ko tugomba dukaraba n'isabune kandi ko tubarinda kuramukanya haba wumva wumva two kwikingira iyo ndwara gute kandi baduhahama ngo ngo twikingire izo ndwara none wumva twe tugiye kubikora gute icyo gihe icyo gihe icyo ukora uguma mu rugo ntujya ahandi
twebwe ino mu burundi kubera icyo kiza kitarahashika turatembera nyine tukaca nko gusoma cyangwa tugakora n'iyindi mirimo zitatandukanye amane ko baguma batwima amazi kandi indwara nazo ziguma zigwira rero ubona umuntu yokwikingira gute izo ndwara kandi mbona bataduha n'amazi akwiye ino mu burundi n'ubona byogenda gute hama icyo nosaba coco hari ikindi y'amaverute badushyirira ku mabarabara amezi nk'abiri arakwiye adakora kandi nkabona nyine amasaganya ateragwira mugabo kare yarakinga nk'amasaganya none nkavuga ati none cyagenze gute canke ababikejwe kubikora bari hehe nk'amezi nk'atatu agahera kandi bikinga impanuka mw'ibarabara none abategetsi bo babibona gute kandi aribo bakwiye kubibungabunga icyo ni cyo kibazo n'icyumviro narebye ubwo tuzagerageza tubashake nk'uko twabivuze ariko mumaze kubimenyera ko kubona abategetsi Burundi bagira icyo bavuga bisigaye bitugora cyane ndagushimiye cyane nduwimana
yego namwe murakoze kwama kutwibuka ku ijwi ry'amerika naho tubumva bigoranye urakoze radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite na inosa wiriwe
wiriwe uri hehe
ndi mu rwanda mu karere ka musanze icyo wifuza kutugezaho ni iki
ni ukubagezaho yuko natwe icyo cyorezo nyine nk'uko mumaze kubivuga cyamaze kutugeraho turi kugira ngo hari ngo barebe ko leta ishaka ukuntu yabiturinda ntabyo itari dushaka natwe rwose tufite igishiga kinini ntiwareba twari tubwira abanyarwanda ngo bagumye gukurikiza amabwiriza leta iri kubabwira ko bagomba kuyakurikiza kugira ngo tubashe kwirinda icyo cyorezo ko cyacika
urakoze cyane inosa kandi ugiye wikendi nziza
yego namwe
Mwanza mapenzi safari, ujana ni maji ya moto, walinenaga zamani pili. Mm, tumetoka mbali, wa matatizo changamoto, tuvisavisa fulani. Hey, otatu kidonda chako kwangu maradhi, matusononekapo kwangu simanzi. Ay, tatu kidonda chako kwangu maradhi yani sunonekapo kwangu simanzi, kwa mahaba ulonipa nimenogewa, vurugu patashika. Ai, punguza kidogo na mengine kadhalika, toto sunanielewa hapo hapo liposhika, ukiongeza kidogo ni mwenzako taumia my sweetie, sweetie, my baby, oh, my number one. Oh, roho yangu mama, tai na na wivu sikatai, maana uchungu wa mapenzi na ujua, so usije kunilagai kaja kuzama ukanizingua, na na wivu sikatai, maana uchungu wa mapenzi na ujua, so usije kunilagai mwenzio na ogopa, now show me how they do gololo, ah, gololo, ay, gololo, tai, gololo, sai, gololo, ah, gololo, ay, and show me how you do gololo, ay, gololo, ay, gololo, tai, gololo, sai, gololo, ah, gololo, gololo. my darling number one, roho yangu mama number one, my sweetie sweetie number one, my baby oh Roma number one, oh roho yangu mama. Ah. Now show me how they do bololo, ah, bololo, ay, bololo, tay, bololo, say, bololo, ah, bololo, ay, and show me how you do, ah, ah, ah, tay, ah,
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite muvunyi wiriwe
mwaramutse neza edi rwema yego mwaramutse wowe uri hehe
Eh, ndi mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka karenze umurenge wa gahene Mm. icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi
Ah, ibiga- eh, intero yo twese nk'abanyarwanda ni imwe ni kuri icyo cyorezo cyageze mu rwanda ni ugushyira hamwe tukabasha kukirwanya nyine tu- tu- tugira isuku ihagije ahubwo ikintu ndi kwibaza uretse ko wenda na- n'abavandimwe bambanjirije babivuzeho ni kiriya kijyanye n'ihererekanwa ry'amafaranga eh, kuko na minisita w'ubuzima uko yabivuze nyine numvise nanone urumva eh, nko ku- mu bijyanye no kujya mu isoko guhaha eh, hari ukuntu umuntu umu- umukiriya n'umucuruzi urumva bashaka kudakora nabi ariko bagahererekanya amafaranga kugaruzanya nabyo ubwabyo mba mbona ari ibintu bizateza ikibazo ikindi ni ikijyanye n'u- n'uburyo bw'ingendo Eh, kuba zahagarara birumvikana ariko kandi nanone mu gihe bitarakara cyane bitarashyirwamo imbaraga ziriya modoka nazo zo mu mujyi- zo mu mujyi wa kigali za kbc nazo ubwazo zishobora kuba mbona bya- bya- byazaba ikibazo sinzi uko wenda leta iri kubiteganya ariko uko biri kose nk'abanyarwanda twese eh, tugomba gufata ingamba ibintu byo kuvuga ngo ntabwo naca ku muntu tuziranye muzi ngo nange kumusanga atekereza uciye ku muntu ukamubwira wiriwe cyangwa waramutse cyangwa uri aho byaba bihagije kumukoraho sinzi si ngombwa kumukura mu niba hari ntoki ikindi kintu wenda niba hari ikintu biba bitanga cyangwa se bi- bigufasha niba ari byo bigufasha kumva neza yuko ari bukora wamuramukije sinzi abanyarwanda eh, bagifite iyo myumvire bagerageze kuyikuramo bumve yuko n'ijwi rikora kandi ko isuku ari cyo kintu cya mbere isuku ubundi ni ubusanzwe n'isoko y'ubuzima nyine iyo ufite isuku ugize isuku ihagije ubasha kugira ubuzima bwiza ibyo nagira ngo mbashe kuba navuga bagizwe rya amerika murakoze cyane ndagushimiye cyane muvunyi udusuhuriza abakunzi b'ijwi rya amerika aho ngaho mu karere ka kayonza mu burasirazuba bw'u rwanda
yego wikendi nziza mugire n'umunsi mwiza aho ngaho muri amerika urakoze radiyo ijwi rya amerika kuri telefoni dufite na desire wiriwe wifuza kutugezaho ni iki
Eh, nicyo nifuza kubagezaho nk'intererano eh, bijya- byerekeye iki kiza Eh, mu by'ukuri hariho ibihugu byinshi bigenda byitwa ko bya hajemo icyo ki- iyi coronavirus ariko eh, ugasanga hariho abo mu bihugu by'ubuhindi cyangwa nko mu bigi- mu bihugu by'ubushinwa umuntu nka mwene wabo abonye yafashwe bamujyanye mu bitaro uwo muntu akaba abona ko bako- bako- bakoranye ko akaba abona ko afite uburyo benshi bagaca bahunga ugasanga yarahunze yamaze ni- akeka ko yoba arwaye by'ukuri iyo bahungiye mu kindi gihugu nk'ubu nk'urugero uwo muntu yaje mu rwanda ngo ku itariki umunani z'ukwa gatatu agaca wenyine kijyana kwa- ku ivuriro kwipimisha aba- abazi neza ko hari ikibazo afise abazi neza ko hari ikibazo afise kidasanzwe niyo mpamvu je ntekereza niyumvira ko eh, ari ukuraba neza abantu batari babwaze muri ibyo bihugu niba batari bwaze na- na rimwe bikaba ngombwa ko ba- bareka kwinjira kuko nibo benshi baza bahunga icyo kiza kandi ba- bagahunga umuntu baba bamaze gukorana ko ana- yamaze no kurwara ari nko mu bushinwa ah, gutyo
ayo makuru ntabwo twayemeza ariko wenda hari ishingiro uh, riyarimo uh, gu- nagira ngo ngushimire cyane uh, kuri ibyo bitekerezo byawe kandi ugire wikendi nziza
murakoze
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga mu kanya turagaruka dusoza ikiganiro
Yose ndashiraho so much ah, mane ndamenaho too much ah, kanje ndashiraho so much ah, mane ndamenamo too much baby urashaka gusohoka okay. urashaka umunyenga tuzenguruke kigali muri porsche cayenne bagufotora uzenguruka convention yajya ku mafaranga nashonye uteye neza mfata akaboko nta soni ngomakana mfatagura champagne nagira imbaraga sinarusha samson umbyina neza kandi negura ntabara dore burenda gukira dj ntanyorohera in the morning ngenda ihangover ndagutumira iyo nuye inbox I don't love your money, I just love you so. Ndoro yawe mbona ibitabyinshi wowe ujya unsekera hani nakupenda hani darling nakupenda pia buri mukobwa wese yakwifuza mowe igitabo cyose ukunda ndakiguha ndakiguha mutabani bya mirenge byose ndaguha
nakunze ukuntu uryoshya uburyo nakubonye wantwaye n'uruhande
radiyo ijwi ry'amerika inshuti zacu mwakomeje kudukurikira tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cya none tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma rimasikara wegeranyije iki kiganiro reka mbasezereho mbararika andi makuru yacu mu kanya isa kumi n'ebyiri ariko hagati aho muryoherwe n'indirimbo tumaci y'umuhanzi w'umunyarwanda jepoli afatanije na abani boyizi
bakuwe ufoje ndakura ramfata nasara kurije bebiga ndafana ikitsaba cyose ukunda ndakiguha mutabani bya mirenge byose ndaguha shit out. So much. My nigga, man, I'm so much. I love you, yo. Proud. I love you, yo. Lips, yo. I wanna touch you. But, I wanna kiss you. I swear, I love you, love you. To the bone, yo. Not only, yeah, kukungo. Haruko munse, wowe. Oh, baby, you take my breath away. You take my breath away. I lose control. I lose my mind every time. Amaboko yanje hey